Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu kw'ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakekwa kuba baragandaguye abarenga mirongo ine bari mu myerekano mu ndwi iheze mu gisagara ca goma vuba barashengezwa imbere ubutungane mutiki wazo bagombye gufata guverineri njo niwe uri ku mutwe wa byose niwe wagombye gufata niwe wagombye gusobanura byose nizere ko nyine niwe watanze n'ubwo ruhusa rwo kuvuga ngo ati abo basirikare baje kubushambura abo baturage uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca goma ahabereye imyerekano yahitanye abarenga mirongo ine mu ndwi iheze muri uganda igipolisi cawijemwo igitero c'iterabwoba kw'isengero ry'abapentekote rya rubaga miracle izwi cane mu gisagara ca kampala naho muri gabon general brice oligi ngwema yayoboye kudeta yatembagaje ali bongo ku butegetsi bwa gabon yarahiye nka perezida w'imfatakibanza turabigarukako muri sudani umukuru w'igisirikare yashi ashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo agiye gukorana ibiganiro na President Salva Kiir Donido ni mukanyisase duhera muri gabon aho general brice oligi ngwema yayoboye kudeta avanye ku butegetsi uh, president ali bongo yarahiye nka perezida w'ifatakibanza yarahijwe n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri gabon ejo ni mukankusi ibindi kuri iyo mihango hari mu muhango watambukijwe kuri televiziyo hagamijwe gushimangira ububasha bw'itsinda ry'abo basirikare ku butegetsi abofisiye bayobowe na generali borise origi ngwema bafashe ubutegetsi ku itariki mirongo itatu y'ukwezi gushize kwa munani iminota mike nyuma y'uko bitangajwe ko bongo yabonye amajwi amugeza kuri manda ya gatatu ayo majwi bayagize imfabusa kandi bavuga ko atemewe ngwema yahawe icyubahiro n'abofisiye mu gisirikare bari bateranye hamwe n'abayobozi ubwo yarageze mu muhango wo kurahira na nyuma amaze kurahizwa televiziyo ya leta yagaragaje amashusho y'imbaga yamuhaga amashyi na za burende zirasa mu nyanja nk'ikimenyetso kitazibagirana kuri uyu munsi kudeta yasezereye ubuyobozi bw'umuryango wa bongo nyuma y'imyaka mirongo itanu n'itandatu mu gihugu gikize kuri peteroli yakuruye imbaga yagaragaje ibyishimo mu mihanda yo mu murwa mukuru libreville mu burengerazuba no muri afurika yo hagati habaye kudeta umunani mu myaka itatu ejo ni mukankusi urakenuye tuve muri gabon tuja muri sudani aho general abdel fatah burham umukuru w'igisagara ca sudani yashitse ku murwa mukuru wa sudani y'epfo aho agiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu salva kiir ubwo ni urugendo rugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano hitanguye mu kwezi kwa kane oriane itanga ishaka general abdel fatah burhan umukuru w'igisirikare cya sudan yashitse ku murwa mukuru wa sudani y'epfo aho agiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu salva kiir ubwo ni urugendo rugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano itanguye mu kwezi kwa kane general abdel fatah burhan yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca sudani y'epfo salvakir ku kibanza c'indege uyu munsi wa mbere abo bategetsi bompi baganiriye ku ntambara iri muri sudani umushiranganji wa sudani y'epfo ajejwe ibikorwa vya leta martin elia lumoro yavuze ko igihugu ciwe gifise uburyo bwo gutorera umuti intambara iri muri sudani yagize ati birazwi neza ko perezida kir ari we muntu wenyine azi neza ibibazo vyo muri sudani kandi ashobora kubitorera umuti bimwe mu binyamakuru vyatangaje ko umushikiranganji mfatakibanza wa sudani ajejwe imigenderanire n'amakungu el sadik yari aherutse kuvuga ko igihugu ca sudani y'epfo arico ca mbere gikwiye guhagararira ibiganiro vy'amahoro muri sudani yasiguye ko impamvu ari uko vyompi vyahoze ari igihugu kimwe mu kiringo kirekire bizinanye neza kandi igihugu cose kizi neza ivy'ikindi gikeneye intambara muri sudani imaze guhitana abantu bashika ku bihumbi bine nk'uko bitangazwa n'ibiro vya oni bijejwe agateka kazina muntu yamara amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abaganga bavuga ko ico gitigiri gishobora kuba kirenga
hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi ku yindi migabane atari afurika perezida vladimir putin w'uburusiya yabwiye mugenzi we wa turukiya tayip erdogan uno munsi ku wa mbere ko uburusiya bwiteguriye gukora ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ko vyerekeye amasezerano ajanye n'intete zicishwa mu ibahari yirabura n'amasezerano yafashije ukraine gushikana intete zayo ku masoko kandi yaroroheje ikibazo c'ibifungurwa ku isi hose nk'uko muvyumva muri no nkuru uh, ya mugenzi wacu ejo ni mukankusi uburusiya bwavuye muri aya masezerano mu kwezi kwa karindwi umwaka umwe nyuma y'uko agezweho babifashijwemo na onu hamwe na turukiya uburusiya bwinubiraga ko ibiribwa byabwo n'ifumbire byagemurwaga mu mahanga byarimo guhura n'inzitizi kandi ko ukraine itajyanaga ibinyampeke bihagije mu bihugu bibikeneye erdogan mbere yari yagize uruhare rukomeye mu kumvisha putine ko akwiye kuguma muri aya masezerano avugira mu muhango wo gutangiza inama yabo isochi ku nyanja y'umukara putine yabwiye erdogan ko yizeye ko bapfundika ibiganiro mu bijyanye n'ahahurizwa imyuka ya gaze muri turukiya kandi avuga ko bashobora kuganira no ku masezerano y'ibinyampeke putine yabwiye erdogan ati ndabizi urifuza kuzamura ikibazo cy'amasezerano ajyanye n'ibinyampeke twiteguye kuganira kuri icyo kibazo erdogan yavuze ko isi yose yari itegereje inkuru nziza ku kibazo cy'inzira inyuzwamo ibinyampeke yagize ati buri wese ategereje ikiri buve mu nama yacu uyu munsi ndahamya ko ubutumwa mu nama n'abanyamakuru nyuma y'inama buri bube intambwe ikomeye ku isi yose by'umwihariko ku bihugu bya afurika ayo masezerano agamije gutuma ibinyampeke biva muri ukraine bigera ku masoko yose ku isi binyuze mu nyanja y'umukara kandi bikoroshya ikibazo cy'ibiribwa ku isi onu yavuze ko uburusiya bwatumye kiba ingorabahizi kuva buvogereye ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize
reka nshimire bagenzi bacu oriana itangishaka hamwe na ejo ni mukankusi ku makuru y'ijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise yaba ayo muri sudani gabon ukraine n'uburusiya mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook yacu instagram na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere uno munsi tuyahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta ya kongo yategetse ko bamwe mu bayobozi b'ingabo mu ntara ya kivu yo mu buraruko bagirizwa kuba baragize uruhara mu icwa ry'abasivile mirongo ine na batatu n'ikomeretswa ry'abandi mirongo itanu n'indwi bari mu myiyerekano yabereye igoma mu ndwi iheze bashengezwa imbere y'ubutungane umenyesha amakuru ijwi ry'amerika jimmy shukurani bakomera turi kumwe kuri telefone jimmy mwiriwe gute ngaho muri goma
miriwe diane hano mu mujyi wa goma nk'uko nyine mwabyumvise iriwe hasa n'ahatuje mu masaha ya mu gitondo kuko aba bayobozi barimo minisitiri jean pierre bemba minisitiri w'ingabo ndetse na pikeri kazadi minisitiri w'umutekano modeste mutinga na minisitiri w'uburenganzira bwa muntu ndetse na rose mutombo ushinzwe ubutabera muri congo bari ahangaha ubwo bafashe ibyemezo bikakaye nyuma y'iperereza bakoze muri ibyo byemezo ni ugufunga umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare basanzwe barinda umukuru w'igihugu bazwi nka garde republicaine ndetse n'umukuru wa regime ya gisirikare hano mu ntara ya kivu ya ruguru ni ibyo byemezo byafashwe aba bagabo bombi uko ari babiri ndetse bafite n'umwanya muremure mu gisirikare cya kongo ndetse bakaba bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye mu iyicwa rya bariya basivire mirongo ine na batatu bishwe igihe abaturage bigaragambyaga kuri tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa munani gushize cyane hanyuma bitse kuri guverineri w'intara ya kivu ya ruguru nawe
guverineri w'intara y'ikigo ya ruguru nawe ari mu bari bashyizwemo amajwi kuko abaturage basabaga yuko uyu mugabo nawe generali kositani makomba ashobora agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera ndetse igihe aba bagabo aba bayobozi bazaga abaturage bari biteze yuko guverineri ariwe ushobora kuba yafatwa yakwinjizwa mu butabera wa mbere ariko byaje gutungurana kuba mu bafashwe guverineri batararimo ikintu abaturage na n'ubu bakomeje kwibaza ni mu mujyi wa goma ariko abenshi mu bambaye n'ijwi ry'amerika bakomeje gusaba ko umuyobozi w'intara nawe ashyikirizwa ubutabera kuko ari we wabaye itegeko abasirikare kunyanyagiza urukara rw'amasasu ubwo abo bantu bakaba baratakarije ubuzima bwabo amakuru adushikira ni uko amashuri atapfunguye imiryango kuri uno wa mbere kuba atapfunguye imiryango hari icyo bifitaniye isano n'ibyabaye muri iyo myerekano
nibyo bifitanye isano kuko mu masaha ya mu gitondo nyine wasanze mu mihanda hose huzuye amabuye yashyizwemo n'abantu batazwi kuko imiryango amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yahamagaye abantu bose ku kutajya mu kazi bakishyira hamwe mu rwego rwo kwifatanya n'abantu bahoze ababo muri iyo myigaragambyo ubwo bw'amashuri nabwo atafunguye kuko wari umunsi wa mbere w'amashuri hano muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko ubwo twageragezaga kuvugana na bamwe mu barimu batubwiye ko atari yo mpamvu nyamukuru ahubwo ko impamvu nyamukuru abenshi batagenda mu kazi kubera ko basaba ko bagenzi babo bari mu duce turimo umutekano muke nabo bagomba kuba bahabwa uburenganzira bwabo mbese ni ukuvuga ubundi bagiye ku kazi kubera ko bafata ko leta nayo igomba gukora ibishoboka abo uduce turimo umutekano muke tukashyirwa n'ingabo za gisirikare za kongo nazo umutekano ukagaruka bagenzi babo bagasubira mu kazi kabo nk'ibisanzwe kuko benshi ubu ngubu bari mu nkambi z'impunzi ubundi buzina bwo bite bwakozwe ubudandaji hifashe gute mu bindi bisata bindi by'ubuzi butandukanye
urebye nko muri mu gice kimwe cya teritwari nyiragongo twabashije kugeramo nta wasangaga ibikorwa birimo gukorwa neza akazi kose kakorwaga ariko mu mujyi wa gomaho abikorera n'abakorera leta wabonaga nta kintu kirimo gukorwa kugeza saa cyenda z'igicamunsi niho byatangiye ariko umanutse gakeya mu mujyi muto wa sake uri mu birometero nka makumyabiri n'umunani n'umujyi wa goma aho wasangaga ibikorwa birimo gukorwa ndetse ukabona abanyeshuri ntabwo bagiye ku ishuri ku bwinshi ariko wasangaga ibikorwa birimo gukorwa nk'ibisanzwe ariko muri goma ho ntabwo byari bimeze gutyo kuko amaduka yatangiye gufungura saa cyenda z'igicamunsi urakoze cyane jimmy shukurani bakomera ubandanye udukurikiranirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utwumvisha n'amajwi y'abo mwavuganye batandukanye barimo ababyeyi n'abanyagihugu
murakoze cyane nawe bwiyane
amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'impunzi kivugamwo imyidogo myinshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania bikeka ko bazohava batahukanwa ku nguvu mu gihugu cabo c'uburundi nk'uko vyigeze kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mw'ikambi ya kera yahora yitwa mutabira ni mu gihe ibihano no kuburabuzwa biriko birabarengera urugero mu gihe amategeko agenga impunzi atagikurikizwa nk'uko leta ya tanzania yari yarabi bivuze ivyo bivugwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'umumenyesha makuru James Jovin ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya ndutazoni ya cumi kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangera bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika babona yuko ibihano biriko birakorerwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya mutabira mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'ibiri nyuma y'aho baciye birukanwa ku nguvu mu gihe icyo bahunze kitari bwakemuka kugira batahe ku bushake bwabo aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta bivugira ivyababayeko aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'umutabira mu nkambi y'umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mubobo kubw'umutekano umuke nyene wafatiye ku moko twamaze igihe gito igihe gito dusha turashura turahunga kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba bamwe usanga biciwe inyuma y'inkambi abandi bagiye gufungwa bakanyuruzwa kubanga umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubw'iwanje kubera mpunze kabiri hariho i- ivyatumye mpunga n'ubu bitaraja mu buryo ni naco gituma novuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubirayo kubera mu Burundi hariho umutekano muke ni naco gituma mvuga ati bishobotse baraba ukuntu botugenza rero no kuvuga iyi nkambi ya tanzania vrema guhera nyarugusu no ngaha nduta turageramiwe birenze turageramiwe birenze kwere mu gihe leta ya tanzaniya yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya amerika zisaba ko minsi yose amategeko mpuzamakungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe none mwumva twebwe amahoro tuge- tugenda dufise nayahe ahubwo twasaba abantu bari imbere badushikira imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi ya nduta kata amahoro dufise leta ya tanzaniya ni ukuri turayisaba itwo- nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu kuko umuvyeyi yiwe yakiriye umwana amwakirira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kubako bashobore kuyante kuzibona none mwumva nk'uko yatwa- nk'uko batwakiriye badukunda ntibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisabye bako- yuko yuko botugwanira mudufashe mudufashe kabisa murabe ukuntu mwo twihweza ikintu ikibazo cacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ntugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza abo udukingiye abapolisi bumva abo udukingiye niba uduhungabaniriza hasasa nk- nk'abantu baza gufungwa hasasa nk'abantu baza gufungwa Uko- ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura none uwo muntu aba yaroye hehe ico kintu kabisa mukidufashemwo mukidufashemwo kabisa ico kintu kirababaje kirababaje rwose nka twebwe impunzi minsi yose leta ya tanzaniya yafatanije na leta y'u burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse mu gihe bamwe bamwe ku bwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atawahitanye uwundi ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi no mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu wararungitswe mu burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bita mu cyongereza go and see gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
James Jovine tugukengurukire tukivuga rero kuri ico kibazo abarundi bahunguka bava mu gihugu ca Tanzania bagenda biyongera bamwe muri bo bakavuga yuko ahanini bi- bariko bahunguka bahu- bariko bahunguka kubera ko ah, babayeho nabi mu makambi atandukanye harimo na Nyarugusu ibibazo bitandukanye mwavyumvise muri iyo nkuru ijwi rya Amerika rero yabateguriye inkuru ndende kuri kino kibazo ifatikanije n'abakunzi bayo bari mu gihugu c'u Burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye gushika muri ndamukiza na ruheshi uwu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abarundi bahunguka baca ku mupaka wa mugina muri mabanda y'intara ya makamba ntibarenga amajana atanu ku ndwi muri uku kwezi kw'indwi na munani ku ndwi harakigwa abarenga ibihumbi bibiri kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu myandagaro hakiriwe abagera ku gihumbi na mirongo icenda na batandatu hakaba hitezwe abarenga abo gato mu mpera zino ndwi nyene amamodoka zanyabo bahungutse abarangururana igitara ca mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi ibiri canke itatu bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki makanaki ni uguhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka bakongera iyindi mfashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga ibihumbi amajana atanu by'amarundi kuri umwe iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwa aho nyene nayo mu gihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'igitara hari ababijejwe babumviriza bakabatunganiriza intara yakira abahunguka benshi ni makamba nko kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu hahungutse abanyamakamba amajana ane n'icenda abanyaruyigi ijana na mirongo umunani na batatu abanyacankuzo ijana na mirongo mirongo itandatu n'icenda abanyamuyinga ijana na mirongo ibiri na batandatu n'abanyarutana ijana na mirongo ibiri na batatu abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi y'aho bahunze bava kabura bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cane muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera bibiri na cumi na gatanu ka bibiri na cumi n'umunani tugihabwa indya zikwiye ariko ubu nta kwidegemvya kwahari kwari kurya nyene yuwen icapa umuntu ata maboko ata maguru kwari kurya nyene muri make we watega amashi ivyo baguha ariko nta bindi warure kuri buri burondereremwo mugenzi wese abushimike ramazani ati mpungutse kubera mbona mu buhungiro ataterambere nshobora kuronkerayo je nahisemo guhunguka kubera kuko nabonye ubuzima ubwo muri tanzaniya buri tofauti n'ubwo ngaha mu burundi ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwidegemvyo uriho nta rukwiwosenya muri make ngo ukura inyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi mu byo gusenya ndarishikije michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango usanzwe ntabwo twari twemerewe gukora kiretse twarize twakaba twabikora bidashyiriwe mu mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa usanzwe waba haba gukiza guca ingero cyangwa kurima cyangwa gusohoka n'aho hoba gusenya washobora guhura n'ingorane nta na kimwe cyari cyemerewe gukorwa ingorane twahura nazo indya zari zike baduha indya z'iminsi mirongo ibiri n'umunani ariko naho twagereza kurya duke duke zamara iminsi cumi n'ine gusa iminsi cumi n'ine tutarose guca ingero washobora gusaza ukaryama aho mu ikambi nta worora agatungwa gakuze kandi baguma mu bwoba esperance nizigiye imana ariya muntu twari tuhabaye nta soko tujyamo ugiye mu isoko bagufasha baca baja kugufunga nta n'ikintu umuntu atunga nta na kimwe umuntu akora no kurima umuntu ntarimo oya nta muntu umuntu atungira nta n'ingurube nta n'inka nta na kimwe keretse inkoko yonyene umuntu agiye gusenya bamwirukaho kubyinguye bakamufata bahisemo kuza mu gihugu cy'iwacu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afise ubwoba bahisemo kugaruka iwacu tuyisenge aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse eee narabyumvishije kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipori baragufata ku ngufu hari igihe baca uca wirukanka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera baba baguteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwidegenzo twari dufite bwe no mu isoko kwari ukukwirukana ukiruka baje ugasanga wikubise hasi ubwo nyine no kubitara urwaye umutima ukaraba hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha nayo ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe rwasa etienne yewe icyatumye mpunguka byavanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana itere ipunguka kubera batubwira turi mu nkambi y'uko abana ngo batazosubira kwiga ngo bageye kubihagarika kandi turashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera niryo terambere ry'abana nyene ubu iterambere ry'abana nawe nawe akadoda k'umugabo mu rugo nyene ubu kabuze nyene nizigiyimana shadrake w'imyaka mirongo ibiri yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi inyarugusu amaze kumva ko atakibazo ca leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu w'indwi pa egizample canke bakambwira nsubire mu munani rero nka je bubona igikuriro urabona uku baba banciye intego cumenga ndoca ndabivamwo n'ivyo guheba mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari umunyeshure yahisemo gushinga umuryango umunsi ahunguka ageze igitara yabwiye ijwi rya Amerika ko atavyo kwiga kirimwo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango mu byo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe abantu babiri batatu kuduga hariho ibiro tugenda dutegekwa ya tutarenza ico abarundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo ku gushaka kwabo nk'uko vyemezwa na Gwasa Micheli twebwe twaratewa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na yuwe nibifatanya bavuga ko mu gihugu ari amahoro bashibaye ko dukwiye gutahabwa ngo tuze kwa igihugu cacu tumba turabinezerewe batubwiye ko n'umutekano umeze neza duca dufata ingo kuyanikira ko dutaha ko nyene habe na bene bacu bari ba- bantanze gutaha nanjye ngenda bakurikira nibo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe ibatunze mu buhungiro samushimike ramadani yakanika amakinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe y'abo basangiye umwuga kugira rero ugeremo sindamenye no mu burundi mbega ngo bimeze guca bisaba bis- bibaye ngombwa abo bantu ukaba ubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashyirahamwe tumenya ngo arakurikirana abo b'imyuga kuko ndazi mu- iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwuga runaka dutandukanye ari ukorora ari ukugira iki kugira rero uca uronka iryo shyirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushitse nta aderese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twoca twicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse njye ndabyakiriye neza kandi ndabyakiriye ndyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize morale idasanzwe uba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabo nyimwe nabo twabona twahora duhana amazi tuzobana neza nk'uko twahora tubanye kuva n'ubwa n'ubwa mbere kuva no mu nkambi hose reba kera kintu cyose n'umunyu tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico irihora keri agira ati ivyo navyo kenshi ku- kuko mumaze kubana muratinda mukamenyerana mugasanga za ngeso zahari ugasanga baraziheje mugasaba mugaca musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kigirane reka twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiko turahuriza aho nyene Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo n'uko ibyo gutekererwa byiyongereye kare mu minsi iheze umuntu umwe yari yandikiwe mu bihumbi bishika amajana ane y'amarundi mugabo ubu umuntu umwe usanga ari mu majana atanu na mirongo itandatu no hirya na mirongo irindwi n'abiri biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu mu byo bategereza gutekererwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu majana indwi y'amarundi kenshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu cumi na batatu usanga ugwa mu miliyoni zishika umunani ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimwo abahungutse nka leta y'u burundi bishije mu bushinga bw'intwara y'umugi w'iterambere usanga umutekano mu buyobozi bukuru bujejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba ziteshejwe natwe hari ivyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative cumi n'umunani ziri mu ma- mu ntara cumi n'umunani z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni zitanu ibihumbi amajana atanu muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira zizi- y'iterambere kugira ngo tuyiramire nayo Ku bijanye n'abanyeshure bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemwo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejejwe kumvikanisha abatase kandi bidaciye mu ngimba Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry ndayishimiye urakoze kuri iyo nkuru i- ndende ku vyerekeye guhunguka kw'impunzi z'abarundi mu bari mu makamba atandukanye ya Tanzania hari rero ico ushaka gushikiriza kuri iki kibazo c'impunzi aho ziri cane cane muri Tanzania zivuga ko zitahuka ah, kubera ubuzima bubi babayemwo ushobora kutwandikira kuri eh, radio yacu VOA arobas gmail akaburungu com hama ukaturungikira ubutumwa bwawe gutyo tukazoraba uko tubasomera ubutumwa butandukanye mwaturungikiye no muri kenya naho nyene haravugwa ko ubuzima bw'impunzi zitandukanye bari mu makambi arimwo kakuma butameze neza namwe bwe murashobora kuturungikira ivyiyumviro vyanyu mukabisangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika ni no ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya ariko ngende ndababwiye muri make imbere ko duhana agahindukira ko muri uganda igipolisi caburijemo igitero c'iterabwoba kw'isengero y'abapentekote yitwa rubaga miracle izwi cane mu gisagara ca kampala iyo nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu ari imbere mu yandi agezweho ijya nino ku isi mwumvise yuko general abdel fatah burhan umukuru w'igisagara ca sudani yashitse ku murwa mukuru wa sudani y'epfo aho agiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu salva kiir hanyuma wara atwaye uh, abatembagaje ubutegetsi bwa gabon general brice oligi ngwema uno munsi yarahiye nka perezida w'imfatakibanza w'ico gihugu ino nkuru mushobora kusanga vyinshi ku vyerekeye yo kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mwakoze kudutega amatwi yakoze nadia taha na ingenieur cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikro yari jewe diane na nina hazwe turongera mu masaha ari imbere mu yandi makuru azobagezweho